Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kuno. achuma harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattootaa sagalee ameerikaa bakka jirtanitti baga nagaa taatanii sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo raadiyooniidhaaf televezyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaala waashintan dc irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa caamsaa soddoma bara 2024 akka lakkoofsa itiyoophiyaatti immoo caamsaa 22 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. galgala kana kan isin keessummeessu anbaf qaaduu moradaati qophii keenya galgala kanaa keessatti namootni dhimma mirga nama uumaatiif hojjetan sadarkaa awurooppaa keessatti badhaafamuu isaanii akkasumas qophii gabaasa filannoo afrikaa kibbaatii fi as yuunaayitid isteet keessatti taasifamaa jiru qophii fayyaa kan torbanii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna hamma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isinaaf feeraa kan dursu oduudha garasitti darbina.
akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aaf qindeeffanne kan sinitti mu'aan mitikkuuf qaaduuti. Komishinara Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalee fi hoogganaan gamtaa dhaabbilee mirgaa obbo Yaared Haayilamaaram akkasumas namoonni dhuunfaa saddeet kanneen mirga namoomaaf falman gamtaa Awurooppaarraa badhaasa argatan. Badhaasni kun yeroo jalqabaaf gara Itoophiyaatti kan dhufe yommuu ta'u, namoota guddina dimookiraasii mirga namoomaaf olaantummaa seeraa fi walqixxummaan akka babal'atuuf tumsa taasisaniif beekamtii kennuuf kan kaayyeffatedhas jedhameera. Sirna badhaasichaa irratti haasaa kan taasisan Itoophiyaatti hambaasa. ambaasaaddarri gamtaa awurooppaa ambaasaaddarri roonaald koobiyaa dhimmi mirga namoomaa dhimmoota gamtaan awurooppaa tokkummaan akka jiraatu taasisan keessaa isa ijoodha jedhanii sagantaa har'aa kanaanis namoota mirga namoomaa irratti hojjetan jajjabeessuufidhas jedhaniiru badhaafamtoota keessaa tokko kan ta'an dr daani'el baqqalee yaada sagalee ameerikaaf kennaniin yeroo ammaa yeroo itoophiyaa keessatti sarbamni mirga namoomaa daran dabalee jirutti falmitoota mirgaaf badhaasa kennuun guutummaa biyyattii keessatti duudhaaleen mirga namoomaa akka guddataniif warra hojjetan hundaaf beekamtii kan kennuudha jedhan rakkoo amma itoophiyaan keessa jirtuuf mariin biyyaalessaa fi haqni ce'umsaa hojiitti seenamaa jiru furmaata kan jedhan dr daani'el adeemsisaa qulqulluu ta'uu dhiisus qaamoleen hundi keessatti akka hirmaataniif waamicha dhiyeessaniiru jechuun finfinneerraa kennedy abaatetu gabaase.
dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waa'een namoottan sudaan irraa baqatanii kaaba itiyoophiyaa keessa qubatanii jiranuu fi achi immoo sababa rakkoo nageenyaatiin buufata buqqaatotaa keessaa ba'anii daandii irra jiraachaa jiranu akka isa yaaddessu ibsee jira.
dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa dhimma baqattootaa kibxata darbe akka beeksisetti itiyoophiyaa keessatti naannoo amaaraa buufata baqattootaa. awlaal keessaa baqattoonni baay'een isaanii gara kuma tokko ta'an erga namoonni hidhannoo hidhatan saamicha rasaasaan rukutuun ajjeesuu fi ukkaamsanii fudhachuu jalqabaniin booda sodaa nageenyaa qabaniif gaafa caamsaa tokkorraa kaasee mooraa buufata baqattootaa sana gadhiisanii daandiirra jiraachuu jalqabaniiru kaan isaanii immoo lagannaa nyaataa jalqabaniirus jedheera gaaffiin seera qabeessa dhimma nageenyaa fi tajaajila fooyya'aa argachuu dhiyeessan guutummaatti ni hubanna kan jedhe dhaabbata mootummoota gamtaa. gamtoomanitti waajjirri qindeessaa gargaarsa dhimma baqattootaa mormii isaanii dhageessuuf daandii irratti ba'uun isaanii bakkoota qulqullina hin qabne keessa turuu fi lagannaa nyaataa namoonni tokko tokko jalqaban saaxilamummaa isaanii daran guddisuu danda'a yaaddoo jedhu akka qabus ibsa isaa keessatti eereera haalli nageenya naannoo amaaraa keessa jiru gareewwan keenyaafis ta'e garee hojjettoota gargaarsaaf ulfaataadha kan jedhe unhcr ibsa isaa keessatti jimaata darbe hojjetaan gargaarsaa isaa tokko naannicha keessatti ajjeefamus ifoomseera itoophiyaa keessatti yeroo ammaa baqattoota miiliyoona tokkotu argama kan jedhe dhaabbatichi kun immoo yuugaandaatti aanuun afrikaa keessaa biyya sadarkaa lammaffaatti baqattoota keessummeessaa jirtudhas.
lammiileen afrikaa kibbaa erga sirni appaartaayidii raawwate asii filannoo baay'ee barbaachisaadha jedhamee fi sagalee isaanii kennanii jiru oduun kunis kunuutti bal'inaan.
Lammiileen Afrikaa Kibbaa roobii kaleessaa manneen barnootaa wiirtuuwwan hawaasaa fi dunkaanota adii gurguddoo bakkeewwan banaa keessa dhaabbatan keessatti sagalee isaanii kennaa oolaniiru. Biyyattii keessatti erga sirni apartaayidii kufee waggoottan soddoma booda biyya isaaniif filannoo isa guddaadhas jalameera. Kunis dimokiraasii biyyattii keessatti yeroo dargaggummaarra jiru. gara daangaa hin beekamnetti geessa jedhamees eegama afrikaa kibbaa sirna apartaayidii gara jabeessa isa bittaa warra adii lakkoofsaan xiqqoo ta'an jalaa ba'uun bara 1994 irraa kaasee waggoota kurna sadiif paartiin koongirensii biyyaalessaa afrikaa olaantummaan bulchaa tureeru dhiibbaa jala galeera pirezidaant siriil raamaafosaa erga sagalee kennaniin booda paartiin isaanii ANC caalmaa guddaadhaan akka mo'atu homaa waan gaaffii keessa galu miti jechuun yommuu dubbatan hoogganaa paartii mormituu isa cimaa jedhamu kan ta'an joon istiin huseen immoo gama isaaniin waggoota soddomaan booda yeroo jalqabaaf injifannoon mormitootaaf dhufeeraa jedhan biyya afriikaarraa sadarkaa diinagdee olaanaarra jirtu afrikaan kibbaa rakkoo hawaas diinagdee gadi fagoo tokko tokkoof saaxilamteetti sadarkaan hojii dhabdummaa guutummaa biyyattii keessatti dhibbeentaa soddomii lamarra ga'eeru mata duree falmii paartilee siyaasaas ture guyyaa kaleessaa erga sagaleen kennameen booda har'a bu'aan filannoo dhibbeentaan kudha ja'a lakkaa'amuun ifoomeera koomishiniin filannoo walabaa. akka beeksisetti bu'aan sagalee filannoof kenname hanga dilbata dhufuutti ni ifoomas jedheera.
Biyya Yaman keessatti kan argamu gareen huuttii galaana diimaa irratti haleellaa dooniiwwan irratti raawwatu yommuu itti fufee jiru kanatti dirooniin Ameerikaa nammaleessi tokko roobii kaleessaa Yaman keessatti rukutamee kufuun isaa himamee jira. Gabaasni kunis kunooti.
humnoonni garee finciltoota huutii garee hamaas isa israa'el waliin gaazaa keessatti wal waraanaa jiruuf deeggarsa qaban agarsiisuuf jecha galaana diimaa irratti haleellaa dooniiwwan daldala idil addunyaa irratti raawwatan yeroo itti fufanii jiranitti guyyaa roobii kaleessaa dirooniin nama maleessaa kan yuunaayitid isteets mq 9 jedhamu giddugala bulchiinsa maariib yemen keessatti kufee argameera gareen finciltoota huutii ji'a kana keessa qofa dirooniiwwan nama maleessaa sadii rukuchuun akka kuffisanis ibsaniiru qondaalli humna waraanaa ameerikaa tokko dhimma basaasaaf jecha maqaan isaanii akka himamu kan hin feene assosheetid pireesitti akka himanitti humni qilleensaa yuunaayitid isteets xiyyaara naannoo itti gaafatamummaa ajaja giddugaleessaa yuunaayitid isteets keessa socho'u tokkollee hin dhabnee jedhaniiru gareen finciltoota huutii roobii kaleessaa akka beeksisanitti haleellaa qilleensarraan israa'el raafaa irratti fudhatteef deebii kan ta'u doonii fe'isaa abbaan qabeenyummaa isaa giriik ta'e irratti haleellaa raawwanneerraa jedhaniiru dubbii himaan garee huutii yaahiyyaa saaree fuula miidiyaa hawaasaa isaa isa x jedhamu irratti akka maxxansetti. haleellaa doonii fe'isaa laaksi jedhamu kanarratti fudhanneen miidhaa guddaan irra ga'eera jedhe dooniiwwan biroo shan irrattis haleellaa raawwanneerras jedheera akka ajajni giddugaleessaa ameerikaa fi dhaabbilee nageenya galaanarraa ibsanitti dooniin fe'isaa laaks alaabaa odola maarshaal ofirraa qabuu fi kan giriikiin hoogganamu misaa'eloota sadiin kibxata darbe rukutamuu mirkaneessanii imala isaa garuu osoo hin dhaabiin itti fufeera jedhaniiru.
Ayyee oduuwwan keenya kanumaan raawwatu amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbinaa dorgommii pirezidaantummaa yuunaayitid isteetsi irratti kan hirmaachaa jiran joo baayidanii fi doonaald tiraampi ameerikaan humna waraanaa jabaa akka qabaattu barbaannaa jedhanii jiru baayidanii waraanni ameerikaa inni amma jiru daran jabaadha jedhu doonaald tiraamp immoo waraanni ameerikaa waan dadhabaa ta'ee fi deebisee jajjabeessaa jedhanii jiru gabaasa sagaleen. Gabaasaan sagalee Ameerikaa Iskaat Irterne waa'ee kanarratti qopheesse ittaanee waliin haa caqasnu.
Pireezidaanti Baayiden dhiyeenya kana yommuu qondaaltota waraanaa Akaadaamii leenjii loltummaa irraa eebbifamanii fi haasaa taasisanu. Ameerikaan waraanni ishee bakka adda addaa hedduutti yeroo tokkotti waan adda addaa hedduu akka hojjettu gaafattee hin beektu jedhani.
Right now, American soldiers are supporting brave Ukrainians in their fight for freedom.
Ammaan kana loltoonni Ameerikaa lammiilee Yuukireen bilisummaa isaaniitiif lolaa jiran gargaaraa jiru. Loltoonni keenya meeshaawwan waraanaa fi kanneen biroo lafarraan, qilleensarraan, galaanarraan garasitti erguu irratti ariitiidhaan hojjechaa jiru.
Waadaan sun giddugaleessa bahaas ni dabalata.
humni qilleensaa yuunaayitid isteets hojii midhaan samii irraan jiraattota gaazaa kuma kudhanii lakkaa'amaniif gadi harcaasuu hojjechaa jira iraan dhiyeenya kan haala kanaan dura hin baratamneen israa'el irratti haleellaa raawwattus haleellichi akkatti hin fufne taasisuu irratti biyyoota arabootaa dabalatee michuuwwan keenya walitti fiduu dandeenyee jirra.
Doonaald Tiraamp immoo baayidenii humna waraana Ameerikaa gara haala balaa cimaa qabuutti oofaa jira jechuudhaan qeeqan.
Our country has been totally humiliated and we have a corrupt, compromised president.
Biyyi keenya guutummaatti salphattee jirti. Akkasumas pirezidaantii malaammalaa fi hamaa ta'e Joo Baayidan qabna. Isatu gara waraana addunyaa sadaffaatti nu harkisaa jira. Wanti ta'aa jiru sana.
Baayiden waraana bal'aa Raashaadhaa fi Chaayinaa waliin taasifamuu fi nu saaxiluu hin qabu jedhu Doonaald Tiraamp. Imaammata alaa dantaa Ameerikaa dursu duuba waraana Yuunaayitid Steetsi akka dhaabanuudha Doonaald Tiraamp kan waadaa galan.
Yukireeniin deebisanii ijaaruudhaaf wantoota gara sanatti ergamaniif Awurooppaan akka deebisee nuuf kaffalu ni gaafanna. Waan amma jarri hojjechaa jiran jechuudha. Garuu Joo Baayidan inni hedduu dadhabaa fi hedduu kan kabaja hin qabne gaaffii kanallee dhiyeessuu hin dandeenye.
Waraanni Yuunaayitid Steetsi gamtaa cimsuudhaa fi lola ofirraa ittisuu irratti hojjechaa akka jiru dubbatan Joo Baayiden immoo gama isaaniitiin.
Defending our values by standing up to tyrants and safeguarding the peace by protecting.
Nageenya, iftoominaa fi walabummaa keenya ittisuudhaan abbootii irree dura dhaabbanne duudhaa keenya ni eegganna. Galanni humnoota waraanaa Yuunaayitid Steetsiif haa ta'uuti Ameerikaan akka sabaatti. Akka hooggantuu humnoota guddaa addunyaatti akka biyya dimookiraasii addunyaa dursaa jirtuutti waan gochuu dandeessu qofa hojjechaa jirra.
Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Steetsi waraanni lafoo humni galaanaatii fi humni qilleensaa bara kuma lamaa fi digdamii sadii loltoota haaraa qaxaruudhaaf beeksisa baasanus lakkoofsa loltoota haaraa barbaaduurraa. kuma afurtama akka hanqinni isa mudate beeksisee jira dhimma kana irratti kan dubbatani doonaald tiraamp sababa imaammataatii fi qulqullina dhabiinsa siyaasa baayidaniin kan ka'e namoonni loltuu ta'uu akka hin barbaanne dubbatani.
aadaa boonsaa fi duudhaa kabajamaa humna waraanaa ameerikaa nan deebisa maarkisizimiin hin hayyamamu koominizimiin hin hayyamamu faashistoota jalaa ni baana.
akka waraanni yuunaayitid steet jedhetti lakkoofsi namoota loltummaadhaaf galmaawanii gadi bu'uun isaa sababa adda addaa akka qabu ibsa. kanneen keessaa inni tokko diinagdeen biyyattii waan jabaa ta'aa deemaa jiruu fi dargaggoonni akka filannoo hojii adda addaa argatanii taasisuu isaati. karaa biraatiin dhaloonni bara kuma kudha sagalii fi sagaltamii torbaa amma bara kuma lamaa fi kudha lamaa gidduu jiru rakaalee yookaan inistituushinii irratti amantaa dhabuun isaa sababa isa biraa akka ta'e gabaasni iskaatisterni voa'dhaaf qopheesse ibsee jira.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya ittaanu qophii torbanii fayyaadha. Nu wajjiniin tura.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee.
Qophiin keenya fayyaa har'aa keessatti dhukkubni koleeraa Afrikaa keessumaa bahaa fi kibba keessatti miidhaa cimaa geessisuu isaa akkasumas biyyoonni addunyaa irra jiranu to'annaa weerara dhukkuboota gara fuulduraatti dhufanuu irratti tokko ta'anii dhaabbachuudhaaf waloodhaaf dhaabbachuudhaaf waliigaltee taasisuu qabanu kan ilaallatudha. Dhimma kanarratti gabaasa qophaa'e jaallannee gammadaa akka ta'anutti nu dhiyeessiti.
Taateewwan haala qilleensa hamaan waggootii sadan darban keessa kutaalee Afrikaa hanga tokko kan miidhan yoo ta'u balaan obomboleettii lolaan roobarraa dhufee fi caamni rakkoo beelaaf buqqeensaa uumeera. Balaa lubbuu namaa galaafatu hamaa cinatti dagatame immoo weerarri dhukkuba koleeraa aardii Afrikaa muraasa mudateera. Afrikaa bahaa fi kibbaatti bara 2021tti. weerarri dhukkuba koleeraa walduraa duubaan erga jalqabee booda namoonni kuma jaha ol ka du'an yoo ta'u gara kumni dhibba sadiif kuma shantamaatti dhiyaatan immoo koleeraan qabamaniiru. maalaawiif zaambiyaan weerara hamaa kan galmeessan yoo ta'u zimbaabuweenis akkasuma qabaatteetti moozaambiik keeniyaa itiyoophiyaa fi soomaaliyaanis haala hamaadhaan miidhamaniiru hundi isaanii balaa lolaa roobaa yookaan balaa gogiinsaa mudatee ni jira haala tokko tokko keessatti immoo lolaan bishaaniif caamni lachuu isaan mudatee jira aangoonni fayyaa hayyoonni saayinsii fi dhaabileen gargaarsaa akka jedhanitti afrikaa keessatti daariqa yookaan infekshinii baakteeriyaa bishaan qulqulluu hin taane irraa dhufu kanaan dura kan hin argamne haalli qilleensa hamaan uumamuun weerara dhukkubootaa facaasuu keessatti gahee akkamii akka qabu fakkeenya haaraa ta'uu dubbatu. taateewwan haala qilleensaa hamaa ta'an baay'ee waan mudataniif jecha weerarri dhukkuba koleeraa kun baay'ee guddataa jira jedhan saayintistiin afrikaa kibbaa keessa jiraatan kan dhukkuboota addunyaa guddataa jiran qoratan tuuliyoo de olveera jaarmayaan fayyaa addunyaa akka jedhutti dhukkubi koleeraa bakka qulqullina gaarii hin qabnee fi hanqina bishaan qulqulluu ta'etti waan hammaatuuf dhukkuba hiyyumaatii jedhee waama. afrikaan dhibee koleeraa bara kana lubbuu namootaa dachaa saddeet dhabdeetti gama kaaniin hanqinni tallaalii koleeraa addunyaa irratti mul'ateera kunis biyyoota hiyyeeyyii qofa keessatti kan barbaachisu ture jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan who'n ji'a kana keessa tallaaliin koleeraa afaaniin fudhatamu kuusaa addunyaa keessatti hanqinni murteessaa ta'e isa mudachuusaa ibsee jira. gamtaan tallaalii gaavii fi yuunisef ji'a darbe tallaaliin koleeraa haaraan raggaasifamuunsaa kuusaa jiru akka guddisu ibsaniiru garuu bu'aan hanqina tallaalii kanaa duruu du'aan lakkaa'amaa jira koleeraa akka salphaatti waldhaanuu fi ittisuun ni danda'amaa jedhu hayyoonni kana malees tallaalii isaa oomishuun tallaaliiwwan biroo caalaa salphaa ta'uu dubbatu. mata duree lammaffaatti ennaa dabarru biyyoonni addunyaarra jiran to'annaa weerara dhukkubaa gara fuula duraatti mudachuu jiran dura dhaabbachuuf waliigalteen gargaaru hatattamaan akka raggaasisan hoogganaan jaarmayaa fayyaa addunyaa dr teedros adhaanoom wiixata darbe gaafataniiru kunis kan gaafatame beellama qabametti waliigaltee kana raggaasisuun ega dadhabamee booda. dhukkubi covid 19 godaannisa dhiiseen namoonni miliyoonaan lakkaa'aman galaafatee diinagdee barbadeessee caasaa tajaajila fayyaa laamshesse biyyoonni ittisa weerara dhibeef qophii gochuuf deebii kennuu irratti waadaa dirqamaa bocuudhaaf waggaa lama dabarsanii jiru. mariisistoonni gumii fayyaa addunyaa torban kana gaggeeffame dura walgahii waggaa ka biyyootii miseensa jaarmayaa fayyaa addunyaa 194 guyyaa xumuraa mariin ta'uu dura waliigalteerra ga'uu hin dandeenye hoogganaan jaarmayaa fayyaa addunyaa dr tedros adhaanoom yaa'ii waggaa kanaa wiixata darbe haasaan kan banan yoo ta'u waliigalteen akka mirkanaa'uu danda'u amantaa qabaachuu isaanii dubbatan. dhugaadha hundi keenya osoo walga'ii waa'ee fayyaa kanaaf yeroon waliigalteerra ga'uu dandeenye akkasumas sarara xumuraa qaxxaamuruu dandeenye ni hawwina garuu ammallee aan ofitti amanamummaan qabaa sababiinsaas bakka fedhiin jirutti karaan jiraa jedhaniiru. hojiin mariisistoota duratti hojjetame gama teeknikaan seeraaf siyaasaan. guddaa akka ture akkasumas yeroo baay'ee hawataa ta'een hojjechaa akka turan dubbataniiru itti fufanis waliigalteerra ga'uuf kutannoo ifa ta'e agarsiiftaniittu mariisistoonni halkanii fi guyyaa dheeraa hojjetaniiru jechuudhaan walga'ii hanga lafti bari'uutti gaggeessuu isaaniis dubbataniiru odeeffannoo dogoggoraan mariin keessan gufachaa ture ta'us gara fuula duraatti dhiibuuf of kennuu keessan nan jajaa jedhaniiru. biyyoonni hanga jimaata darbeetti waliigaltee irra ga'anii xumuruu baatan iyyuu dhiibbaa gochuu itti fufuuf waadaa galaniiru yaa'ii hanga waxabajjii tokkotti turu kanarratti mariisistoonni ba'ii marii gaggeeffamee dhiyeessuun ittaansee maaltu akka hojjetamu murteessuuf jiru kana laalchisee dr teedros adhaanoom cimsanii akka dubbatanitti. kun akka raawwatamu fedhiin waloosin gidduutti hafee akka jiru nan beeka kanaaf yeroo hunda karaan jiraachuu qaba furmaannis harka keessan jiraa jedhaniiru Dambiiwwan fayyaa idil-addunyaa yeroo jalqabaaf bara 1969 fudhatamanii fi haalawwan fayyaa hawaasa addunyaa mudataniif deebii kennuudhaaf bu'uura seeraan dirqama ta'e kan idil-addunyaa jiru fooyyessuu irrattis marii walfakkaataan gaggeeffameera. Kanumaan kan har'aaf jedhe xumura torbee mata duree biraa walitti deebina nagaatti aan jaallannee gammadaatiin.
Hayyee gabaasa fayyaa keenya irratti biyyoottan akka waliigalaniiru ni jedhu akka waliigalan gaafatamanidha kan jedhudha. Haalan dubbadhu jechuu kooti. Gara gabaasa keenya biraatti darbina Awurooppaa keessatti umuriin yookaan lubbuudhaan jiraachuu isa yeroo weerara kooviidiitiin duraa isa bara 2020 dura turetti bakka sanatti deebi'eera jedhama. As Yuunaayitid Isteet keessatti immoo ammayyuu deebi'uu hin dandeenye kan jedhan jiru. Akkuma waliigalaatti jireenyi umuriidhaan jiraachuu. jiraachuu baay'ee dabalaa deemaa akka jirudha gabaasni kan ibsaa jiranu dhimma kanarratti gabaasa heenerii reejiweelii qopheesse mitikuu fiqaaduu akka taanutti qopheesse jira.
ji'a kana keessa lakkoofsi gamtaan awurooppaa ifoomsi akka agarsiisutti bara 2023 keessa gamticha keessatti umuriin jireenyaa giddugaleessaan waggaa 81 qabxii 5 yommuu ta'u isa bara 2022 lamaarraa waggaa tokko dabaleera sababiin isaas weerarri vaayirasii koronaa dhaabbachuu isaarraatis jedhameera jennifer biyaam daawid yuunivarsiitii oksforditti piroofeesara dimoogiraafii fi fayyaa uummataati.
Within Europe, we're seeing really high life expectancy in countries like Spain and Italy.
Awurooppaa keessaa biyyoota akka Speen, Xaaliyaanii, Swiidinii fi Noorweey keessatti umurii jireenyaa dhugumaan olaanaa ta'e argaa jirra. Biyyoonni tokko tokko Yuunaayitid Kingdam dabalatee garuu duubatti hafaa jiru. Biyyoonni Awurooppaa baha immoo erga bara 1990 rakkoo waraana Sooviyetiin booda jijjiirama guddaa agarsiiseera. Haa ta'u malee ammayyuu xiqqoo gara boodaatti hafeera.
Qorannoon barruu laanseetiin dhiyeenya taasifame akka agarsiisutti akka addunyaatti bara 1990 hanga 2021tti umriin jireenyaa waggaa ja'a qabxii lamaan dabaleera. Biyyoota Sahaaraa gadii keessatti immoo daballii guddaa gara waggaa kudhan qabxii torba. agarsiiseera.
Akkan yaadutti sun dhugumaan oduu gaariidha. Kun kan agarsiisu addunyaa kufaatee irra jirtuuf dhukkuboota daddarboon daa'imman reefuu dhalataniif daa'imman yeroo ajjeesaa jirutti umurii jireenyaa irratti jijjiirama guddaa fida. Sababiin isaas lubbuu baay'ee hambisuu dandeenyaan umurii ijoollummaa baay'ee qabaatama.
Ragaan lakkoofsaa baatii bitootessaa keessa ba'e akka agarsiisutti bara 2022tti yuunaayitid isteets keessatti umuriin jireenyaa giddu galeessaan waggaa 77 qabxii 5 ture. Ammallee isa yeroo weerara vaayirasii koronaa dura tureerraa waggaa tokko gadi hir'iseera. Ragaan lakkoofsa kan bara 2023 immoo hanga ammaa hin gadhiifamne.
Biyyoonni baay'een umurii jireenyaa isa yeroo weerara koovidiin duraatti deebi'aniiru. Haa ta'u malee biyyoonni tokko tokko kanneen akka Yuunaayitid Isteetsiif sadarkaasaa bara 2019 to'etti ammayyuu hin deebine. Wanti biraan dhiibbaa guddaa geessisaa jiru keessumaa Yuunaayitid Isteets keessatti. jalqaba bara 1980 keessaa ka'uudhaan ka jalqabe weerara furdinaati dhugumatti immoo biyyoota galii olaanaa qaban keessatti dhukkubsattoota sirna hargansuu yookaan kaardiyoovaaskular kanneen umuriin jireenyaa baay'ee akka gadi bu'u taasisan irratti fooyya'insi taasifame gadaanaa ta'uu argaa jirra.
akka ragaan yuunaayitid isteets agarsiisutti awurooppaatti moonaakoon dureeyyiiwwan baay'eedhaan kan jaallatamtu bara 2023tti umuriin jireenyaa waggoota 90 ta'eera jedha gabaasni heenrii riijweel sagalee ameerikaaf ergeeru.
Hayyee amma immoo gara qophii addaatti darbina ammallee nu wajjin tura. kutaan peensilveeniyaa kutaalee yuunaayitid isteetsii kanneen bu'aa filannoo baatii sadaasaa dhufu murteessan keessaa isa tokko oduu gabaasaan voa iskaat isterni kutaa kana injifachuudhaa fi dorgomtoonni maal akka gochaa jiranu xiinxalee jira tujubee horaatu harkaa qaba gabaasa kana ammas waliin dhaggeeffadhaa.
Doonaald Tiraamp yoo an filatame lammii Ameerikaa hundi fayyadamaa ta'a jechuudhaan filattoota niiwuyoork keessatti argamanitti dubbataniiru.
It doesn't matter whether you're black or brown or white.
Gurraacha yookiin magaala yookiin adii yookiin halluu fedhayyuu yoo ta'e homaa waan fiduun qabu. Hundi keenya lammiiwwan Ameerikaa waan taaneef akka Ameerikaatti walitti dhufaa jirra.
Joo Baayiden hoogganoota mirga siviilii Michigaan keessa jiranitti akka himanitti lammiileen Ameerikaa hundi kaabinee koo keessatti bakka bu'ummaa qabu jedhan.
We have more Afri- African Americans. We have more women. We have more minorities in our administration than any Bulchiinsa kanaan dura darban kanneen seenaa Ameerikaa keessa jiran hunda caalaa lammiilee Ameerikaa hidda dhaloota Afrikaa qaban baay'ee qabna. Dubartoota baay'ee qabna. Kanneen saba lakkoofsa xiqqaa qaban keessaa ba'anis bulchiinsa keenya keessaa qabna. Kanaaf waan gaarii hojjechaa jirra.
Tiraampiif Baayiden lamaan isaaniiyyuu keessumaa kutaalee filannoon falmii guddaa keessatti qabu. Akkasumas ba'iin filannoo iddoo akkasii irraa argaman murteessoo ta'uu danda'an irratti sagalee filattoota gurraachaa argachuuf duula gaggeessaa jiru. Garee Pew Research jedhamuun qorannaan gaggeeffame akka agarsiisutti filannoo bara kanaa jechuun 2024 keessatti gurraachota Ameerikaa fi dhimmi guddaan barnoota fooyyessuuf diinagdee cimsuudha. Tiraamp dhimma kana lamaan nan ilaalaa jedhu.
We're going to bring success back to our schools. We're going to bring Manneen barnootaa keenyatti milkaa'ina deebifna. Ollaa hundatti naannoo magaalaa guddittii lafa keenyaa hundaa keessatti badhaadhina deebifna.
Gareen duula Baayiden beeksisa waa'ee Tiraamp Niiwuyoorkitti argamu kanaan filattoota gurraacha irratti xiyyeeffatanii jiru jedha.
Of course I hate these people.
Donald Trump disrespecting black folk is nothing new. He was sued for refusing to rent his apartments to black families and called for the execution of five innocent black and brown teenagers.
Seenessa beeksisa duula filannoo irratti Doonaald Tiraamp gurraachota kabajuu dhabuun waan haaraa miti. Appaartamaa isaanii maatii gurraachaaf kireessuu diduu isaaniif himatamanii dargaggoota gurraachaaf mammagaalawwan shan kanneen homaa keessaa harka hin qabne akka ajjeefaman gaafatan. Baayiden akka jedhanitti Tiraamp kaadhimamaa haaloo ba'uuf jiruu fi namoota sab xiqqaa ta'an miidhuudhaa jedhaniiru.
Trump isn't running to lead America. He's running for revenge. But revenge is no way to lead a country. You can't build a Tiraamp Ameerikaa hoogganuudhaaf hin dorgomu. Haaloo ba'uudhaaf dorgomaa jira. Haaloo ba'uuf kuni karaa itti biyya hoogganan miti. Haaloo ba'uu irratti egeree ijaaruu hin dandeessu. Haaloo ba'uudhaan jireenya fooyya'aa ijaaruu hin dandeessu. Kanaaf Ameerikaa gara fuulduraatti geggeessuudhaaf kan an dorgomaa jiru.
Baay'een immigireeshinii duula filannoo Tiraamp keessatti mata duree ijoodha. Filattoota sab xiqqaa Biroons kibbaa keessatti argamaniif kanuma mijeessan.
African Americans are getting slaughtered. Hispanic Americans are getting slaughtered. And these millions and millions of people.
Gurraachonni Ameerikaa kanneen hidda dhaloota Afrikaa ta'anii gorra'amaa jiru. Lammiiwwan Ameerikaa kanneen hidda dhaloota Ispaanishis akkanuma. Kana malees namoonni miiliyoonaan lakkaawamanu kanneen gara biyya keenyaa dhufaa jiran kun dhiibbaan guddaa fi dhiibbaan hamaan geessisanii uummata keenya gurraachaa fi uummata keenya Ispaanishii hojii dhabaa jiran irratti mana jireenyaa dhabuu waan dhabuu danda'an hunda dhabu.
Ammas Tiraampiin injifachuun akka isaan barbaachisu Baayiden filattoota gurraachaatti himaniiru.
You're the reason. Donald Trump is the defeated former president.
Pireezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp injifatamuu isaatiif sababa turtan. Ammas Doonaald Tiraamp mo'amuu isaatiif sababa ta'uuf jirtu.
Waggaa fuuldura filattoonni gurraachaa Tiraamp caalaa Baayidaniif dhibbeentaa sagaltamii lamaan filataniiru. Ji'a darbeerraa eegalee qorannoon Pew Research gaggeesserraa ragaan argame akka agarsiisutti lakkoofsi kun gadi bu'eera. filannoo gurraachotaa kanneen baay'idaniif sagalee kennan yookaan gara baay'idanitti aanan dhibbeentaa torbaatamii torba yoo ta'u kan tiraamp immoo dhibbeentaa kudha saddeet ta'uu ibsee jira.
Hayyee gabaasa kanaa olitti dhaggeeffattan waa'ee peensilveeniyaa miti waa'ee uummata gurraachaa warra sagalee kennaduudha kan nu dhiyeessite immoo jaallannee gammadaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo daatkoom jedhaan nu erga karaa feesbuukii tiwiitarii keenyaa fi inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu gasti gammee pirodiwusariin keenya nugusuu taamire kan isin keessummeessaa ture ammaaf qaaduu moroodha waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa amma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bulaa.